Dambiiluu loon eegii rakkoo keessi seentamii hayyuu turte akka jaarroleen achi jiran jedhanitti fali jiru yoo mootummaaf warri wal dhabe dubbitan harumnagaatiin laallate qofa. Jireenyi achillee waan qaala'eef mootummaan godina qallama wallaggaa gargaaruu malee jechuun dubbatanii naakor malkaatti gabaase.
Tibbana hojiidhaaf gara Oromiyaa lixaa godina qillee wallaggaa magaalaa Dambidolloo dhaqnee yeroo turreetti qaamoleen nageenyaa osoo magaalaa Dambidolloo keessa socho'an ni mul'ata. Jiraattotni magaalaas hanga galgala keessaa sa'aatii tokkotti yeroo yaaddoo nageenyaa tokko malee magaalaa keessa walii gad socho'an kan isaan mul'atan. Isaan booda garuu magaalaan Dambidolloo callisa keessa seenti. Qaamota nageenyaa magaalaa keessa darbee darbee socho'an irraan kan hafe magaalattiin akka callisteetti kan isheen dhiisifattee barisiifattu. Haa ta'u malee torbanoota lamaan darban keessatti magaalattiin gara tasgabbiitti deebi'aa jirti. jechuun kan jiraattotni dubbatan jaarsolee biyyaa gaafanne keessaa yaaddoo nageenyaa qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan nagaan kun akkamiin dhufuu danda'e jennee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Waraanni mootummaa gaafa dhufu hin naannamne keenya sagalee rasaasaa yoo dhagabame hin naannamne keenya. Kanarraa kan ka'e xiqqoo seewumni waraanaa gaafa dabalamaa dhufu maaltu nitti dhufa jedhee yaaddaa jechuudha ni dhiphata. Torban lamaan sadan kanan jedhe kuni waldooleen kiristaanaa masgiidootii namni waaqa waaqessu hundumtuu gara waaqayyootti iyyaa waan jiruu fi waaqayyoo torbanoota lamaan sadan darban kana waan nagaa nuu fiduudhaaf achi as nutti aggaame nutti fakkaatan nagaan jiraama. Namni mana mana isaa keessatti nagaa qaba. Tasgabbiin amma tokko fakkeenya yoonsii kaase dirree istaadiyoomii dambidoolloo irratti taphatu ture. Kan piriimeerii kan akka sadarkaa oromiyaatti dorgoman jira. Kan aanoleen godina qellem wallaggaa walitti dhufanii dorgoman jira. Baay'ee nagaa kana nurraan fuudhii yaa waaqoo jenna istaadiyoomii keessa dhaabbanne nagaadhaan jalqabamee nagaadhaan xumura.
Waraanni adda bilisummaa Oromoo gariin waamicha nagaa mootummaan taasisee hordofee karaa nagaatiin socho'uuf yeroo hidhannoo isaa hiikkatee gale waraanni gariin hafe immoo bosona godina qellem wallaggaa fi wallagga lixaa keessatti hafuudhaan qaamota nageessitoota mootummaa wajjin yeroo waggaa tokko caaluuf walitti bu'iinsa uumaa tureen kan gidduutti miidhame uummataa jedhu jaarsoliin.
Qaamni kamtuyyuu addana keessa kan jiraatu akkuma godina qellem wallaggaattu hojii hojjetee sammuu isaatiin itti boqotee ofii argatuun. Gibira kaffalee mootummaadhaaf wannoo gochuudhaaf hanga gabareetti oomisha argatee mootummaadhaaf inni galchaa jiru hin jiru. Misoomni keenya hundumtuu hojjetamaan jiru waan ta'eef rakkoo bal'aatu jiru. Kuduraalee adda addaa oomishanii iddoo biraayyuu dabarsee tajaajilaa ture magaalaan keenya. Amma garuu biyya keenya keessatti namni hundumtuu hojii hojjetutti harki isaa hidhamaadha. Makinaan isaa haala nageenya kanaatiif. Kan mootummaas ganda keessa baadiyaa keessa qotee bulaa keessa waraanni bobba'ee jira. Isee argamtu gabaarraa wal saama malee. Hoomishi keenya eessattiyyuu kan inni dabalaa kan inni wantoota ta'an hin jiru. Bunni keenya karaa seera qabeessaan oomishamee galuudhaaf akka lafa bunaa kana keessa galee namni hojjetachuudhaaf seeraawwan godhachuudhaaf rakkoo bal'aa jira. Isa ga'e funaannatee galfachuudhaaf rakkoo bal'aa keessa jira.
Amma fakkeenyaa fi abbootiin qabeenyaa baay'een magaalaa kana keessaa ba'aniiru. Warri qabeenyaa qaban kanaa olitti warri mana ijaarratan inni kaan wal bira taa'uudhaan gubbaa ol ba'aniiru jechuudha. Garri caalmaan isaa hiyyeessa kan asitti hafe. Hojjetaa mootummaa miindaa malee waan gara biraa hin qabnetu jira biyya kana jechuudha. Daldalaa gadaanaatu jira. Inni fooyyee fooyyee qabu nu dhiisee deemeera. Nuuf rabbitu walitti hafe asitti. Kan nu iyyaa jirrus garuma rabbitti garuma waaqayyootti jechuudha. Isaan bulaa jiran amma yeroo sana gunaana yuunivarsiitii ijoollee qabna fira qabna iddoo gara biraadhaa godina adda addaarraa ijoollee keenya wajjin wal qunnamuu hin dandeenyu neetwoorkiin hin jiru bilbilli manaa hin jiru rakkoo guddaa keessa jirra. Uummatichi waan adda addaatiin maqaansaa badeera garuu uummatichi harkisaa garaansaa qalbiinsaa qulqulluudha. Inni achii gad dhufullee yaaddaa dhufa jechuudha yeroo as ga'u maanni akkanuma itti dhageenye waan gara biraa haalli uummatichaa haalli dargaggoo namaa wajjin walii galan haalli abbootiin harmootiin gara laafinaan nutti yaa'anii nu dubbisanii nu keessummeessanii buna shaayii buna dhugaa nuun jedhanii qursii nu qopheessanii wajjin jaatanu adda inni gubbaadha odeeffamuu waan gara biraadha jedhanii dinqisiifatu jechuudha waan nama dhibu. Amma nuyi hamma tokkollee nagaa qabnaan uummati baadiyyaa amma baay'ee miidhama. Baadiyyaadha magaalaatti achi as dhufee lafa magaalaa weeraree jira pilaastikiidhaan ijaarratee jira namni amma daarii magaalaa kana odeemtan maaliif lafatti galuu dhabee jechuudha. Kan rakkoon adda addaa irra ka'es jira.
Mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo waamicha gama nagaa taasisee hordofee osoo yeroon fudhatiin kan raawwatamuu qabu jedhan mootummaanis ta'e riphee loltootni bosona keessa hidhatanii socho'an waliin mari'atanii rakkoo isaan gidduu jiru furuu qabu jedhan.
Hundumaa caalaa nagaa biyya tokko kan mirkaneessu waaqayyoodha. Waaqayyo burqaa nagaati waan ta'eedhaaf. Diinaaf diina gidduutti nagaa buusa waaqayyo. Gaheen namaa immoo jira. Mataa koottan nagaa qabaachuun qaba. Gaheen mootummaa immoo jira. Waltajjii yeroo adda addaa uumame keessatti hawaasi kun kenneera yaada furmaataa mootummaa kanaaf qaamoleen olaanoon dhufani. Qaama mootummaa wajjin walii. galuu dadhabe wal ijaaraati abbaa gadaa jaarsolii biyyaa fudhaati abbootii amantii fudhaati itti deemaa haasofsiisaati nagaa buusuu buusa nagaa barbaannan jedheetu akka hojii maneetti mootummaatti kenna. Tariikaa mootummaan itti deemaa jira ta'ee sichi itti deema ta'ee hin beeknu eegaa jira uummati ammayyuu maaliif wantoota humna hawaasaa gaarraa ta'e waaqaa gaditti kan danda'u mootummaadha waan ta'eef walii wajjin mari'atanii furmaata akka nuu kennan isa kana dheebote eegaa jira. Gaaf tokko waliigalteen akkas akkasii ta'eeraa jedhee uummata dambidolloo waan boqochiisu nutti fakkaata. Kan dubbatu miti amma kan nu hidhamne. Kan abdii nuu kennu miti kan nu hidhamne. Kan piraaktikaalii raawwatee xumuree ilaa saba kun boqochiisa jedhee achi abba'ee dhugaa jiru nu ibsu. Kana yeroo ta'u immoo qaamni walii wajjin mari'atame sun illee utuu uummatatti ibse dhugaa ta'uusaa.
Beektonni Oromoodha. Kan du'aa jiru Oromoodha. Kan ajjeesaa jiru Oromoodha. Sababuma tokkotu wal fixaa jira waan ta'eef kana gidduutti nagaa buusuudhaaf miidiyaadhaan kallattii adda addaatiin adeemuurra tokkummaa uume Oromoon humna walii ta'e kallattii inni karaa nagaa kana isaaniif bakka jiranitti gahee isaanii taphachuu rakkoo hawaasa giddugaleessa godhate furmaata hawaasa kana giddugaleessa godhate gama lamaaniyyuu mootummaadhaaf qaama mootummaan mormu kana gidduu yaada jiru furmaata akka argatu yaada kaa'uu qabu itti hirmachuu qabu.
Qaala'insi jireenyaaf haalli dhaabamuu nagaa qonnaan bultoota hedduu kan bakka biraatti baqachiise hojjettoota mootummaaf namoota hojii dhuunfaatiin jiraatanis kan rakkise waan ta'eef mootummaan deeggarsa taasisuu qaba jechuun kan gaafatan jaarsoliin kunneen. Bulchaan godina Qillee Wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalee gama isaaniitiin Dambidoolloof Qillee Wallaggaa ilaalchisee odeeffannoowwan sabaa himaalee hawaasaatiin daddabarfamanii fi waan qabatamaatiin naannichatti mul'atu garaagaraa jedhan.
Waan kana seensi gootanii dhuftanii nu gaafachuu keessaniin maqaa bulchiinsa godina Qillee Wallaggaatiin isin galateeffachuun barbaada. Yoo godina kana haala baate godinni kun akka inni lafti galagalee uummanni isaa galagalee uummanni kun buqqee biyyaa bahee godinni kun hojii keessa kan jirutti kan inni kaawwachaa waan dhugaan lafarra jiru sana miti kan inni ibsu hojjaa biyya keenya keessatti jijjiiramni guddaan dhufeera dhuma namaa faanaan rakkoon hin dhibu rakkoowwan jiran sana immoo karaa nagaadhaan namni wal mari'atee ilaaf ilaammeedhaan rakkoowwan hiikkataa deemuun duudhaa keenya ganama keessattis kan qabnudha kan iyyuu barsiisuu dandeenya inni kun gabbachuu danda'uu qaba kan jedhu amantaan mootummaan amma qabatee itti deemaa jiru akka godina keenyaatti rakkoon kun umurii dheereffatee jira keessumaayyuu erga dhaabbileen siyaasaa biyya alaatii biyya keessa galan dirreen dimookiraasii babal'achuu danda'uu qabaadhi mootummaan itti deeme as akka godina kanaatti godinaalee biyya kana keessa jiran keessa godina qellam warri didanii bosonatti hafan turaniiru isaan kana karaa nagaadhaan ammas deebisuudhaaf mootummaan garaa laafee obsaan eeggachuudhaan hanga ammaatti kan ture olaantummaa seeraa mirkaneessuu wajjin wal qabate akka hanqinaatti mootummaa kan inni qabu jira isa kana biratti ka'umsi isaanii guddaan garuu gara laafummaan kun hin jiraachaadha obsaan eeguun nama fixachiisuun baay'ee jiraachuu danda'u qaba kan dhangala'u dhiigni keenya namaati dhiigni keenya oromooti kun immoo hunda keenya yoo garaa madeessa kanaaf nagaadhaan eeggachuu danda'u qabna dursa nagaaf kennine sadarkaan immoo olaantummaa seeratti taanuu danda'u qabna kan jedhu kanarraa qabame.
Dambidoolloof aanoleen kudha tokko godinicha keessatti argaman gara nagaa haaraatti akka deebaniif qaamoleen nageenyaa uummatichaa wajjin hojjetaa jiru jedhan yaada mootummaan riphee loltoota wajjin mari'achuudhaaf dhiyeesse maalirra ga'e jennee kan gaafanneef deebiitti aanu kennanii jiru obbo Gammachuun.
Akka mootummaatti kan jalqabamee jira deebiin inni argatu sadarkaa keenyatti odoo hin taane sadarkaa oliitti marichi kan inni eegalame sadarkaa sanatti wanni jalqabamee fi wanni nuullee abdii godhannee itti deemaa jirru ni hiikkata kan jedhu san abdiin nu qabnu ammaaf sadarkaa inni ga'e sana of harkaa dhabus warreetti sochichi jalqabuusaa nan beekaa jechaadha. Kanaaf inni suniin hiikkata kan jedhu qabna.
Komii tajaajila intarneetaa fi bilbilaa addaan citee ilaalchises akkasuma dhimma qaala'insa jireenyaa irratti komii jaarsolii biyyaatiin ka'u irrattis deebii kennanii jiru obbo Gammachuun.
Neetworkiin nageenya isaa uummataa wajjin wal qabatee gaarii kan ta'e jira. Gama biraatiin immoo waan nama barbaadu infoormeeshinii barbaadu hawaasni argachuu dhabuudhaan immoo akka hanqinaatti kan ilaallee jira jechaadha. Gama kootiin qofa kan deebiitti argatu dura hin taane qaama waan kana hoogganu jira. Iddoo baay'eetti nu qofa odoo hin taane diinnis kukkutuudhaaf balleessuudhaaf kan inni itti deeme bal'aadha kan inni jiru jechaadha. Hojii kana dhaabuudhaaf kan inni itti deeme bal'aadha. Baadiyyaa keessa inni isa kana sirreessuudhaaf rakkoo mana jireenyaa ta'e ilaalamaa jiru jira waan ta'eef inni kun yeroo gabaabaatti hiikkataa inni kan ilaallu ofii keenya. Qaala'insi jireenyaa jiramu hin jiru qaala'insi jireenyaa jira. Rakkoon jireenyaa ulfaataa dhufeera moo hin dhufne ulfaataa dhufeera sirri. Nageenyi yoo jiraate waa hundi isaa kun hin salphata. Oomishni iddoo tokko jiru oomisha gara kanatti dhufuu danda'a gara kana jiru immoo iddoo biraa dhaquu danda'a. Oomishni kan oomishate oomisha isaa baasee gabaa geessuu danda'a kan gabaa jiru immoo bitatee manatti galuu danda'a. Amma gaabbiin uumamee jiru sochii tiraansaakshinii kun dhaabbateet kan inni jiru. Kanaaf uummanni baadiyyaadhaa buna isaa oomisha kan gabaa baasuu dhufus dhaabbateet kan inni jiru jecha. Kanaaf amma nageenyi kun gaafa mirkanaa'e tiraansaakshinii sana waldaalee hojii gamtaa uummatootaan gurmaa'anii jiru waan ta'eef oomisha iddoo biraa jiru sana gara kana fiduudhaaf sochii adda addaa eegallee kan jirru inni sun yeroo gabaabaatti hiikkachuu danda'a kan jedhu sanadha kan ilaallu.
Haalli nagaa amma mul'achaa jiru akka itti fufuuf qaamoleen hawaasaa hundumtuu gumaachuu qabu jechuun ergaa isaanis dabarfatanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Dambidoolloorraa.